iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ne eugenie mukankusi basuhuza ku ijwi rya amerika imaze imyaka mirongo irindwi n'icyenda itangiye gutangaza amakuru ikaze mwese aloyizi bigirimana atubwire uko byifashe ku isi urakoze eugenie igihugu cya afurika y'epfo cyararonse inshansho za mbere za kovide cumi n'icyenda mu byizigiro by'uko mu ndwi zibiri ziri imbere abanyagihugu bagiye kuzotangura gucandagwa perezida sirire ramafoza yavuze ko izi nshansho za mbere zizohabwa ubwa mbere abakora mu buvuzi bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana abiri afurika y'epfo iza ku mwanya wa mbere ku mugabane wa afurika mu kuronka abantu benshi banduye bangana umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana ane kuva umuntu wa mbere yandura mu kwezi kwa gatatu ibindi bice byo ku mugabane wa afurika birindiriye inshanco hafi imiliyoni amajana atatu afurika y'epfo ibaye igihugu kigira gatanu ca afurika gitanguye gucandaga abanyagihugu inyuma ya maroke misiri amazinga ya seychelles na guinea ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryavuze ko ku rwego rw'isi ibitigiri by'abantu bashasha bandura umugera wa korona bimaze indwi zitatu zikurikirana bigabanuka umuyobozi wa oms tedros adenome gebreyehus yavuze ko mu gihe ibihugu byinshi bikiriko birabona abandura biyongera ko hari amakuru aremesha ko bariko baragabanuka ariko yaragabishije ko atakwijajara no kugabanya inguvu muri urwo rugamba rwo kwirinda leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa mbere yaragiye imbere y'ayandi maleta ku isi mu gusaba gusubizaho intwaro ishingiye kuri demokarasi muri myanmar yigeze kuba yitwa birimaniya ni nyuma ya kudeta yakozwe n'igisirikare yakurikiwe n'ihagarikwa ry'umutegetsi w'umusivile yari arongoye icyo gihugu aung san sushi hamwe n'abandi banyepolitike perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yasabye amakungu kwiyunga mu runani bakavuga rumwe mu gusatira igisirikare ca myanmar kigasubiza ubutegetsi cambuye abasivile biden yibukije ko amerika imaze imyaka yarakuyeho ibihano yari yarafatiye ico gihugu kubera hari intambuko zagaragaye ko kiriko kiragana mu nzira ya demokarasi yongeye koko gusubira inyuma kuri iyo ntambuko bizotuma amerika isubira kwihweza icyo amategeko avuga ku bihano bikazosubizwaho abahinga babiri ba oni bajejwe iby'agateka ka muntu basaba sudani gukingira abanyagihugu bayo mu njyane hagati y'amoko zibera mu ntara ya darfur no kurengutsa imbere y'ubutungane abakora ubwicanyi abantu ijana na mirongo itandatu na batatu barishwe amajana abiri na cumi n'indwi barakomereka abandi ibihumbi mirongo itanu barahunga ingo zabo inyuma y'ubwicanyi bwahuje abarabu hamwe n'abatari abarabu ku matariki ya cumi na gatandatu na cumi n'indwi muri darfur y'uburengero n'iyo ubumanuko cecilia imeneze damari umunyamabanga adasanzwe wa oni ku gateka k'abateshejwe izabo mu gihugu hagati hamwe na agnes karamarde umunyamabanga adasanzwe wa oni ku bwicanyi ndengera butungane basaba leta ya sudani kongereza utwigoro mu gukingira abasivile bayo bataye ingo zabo mu ijambo bashikirije ejo ku munsi wa mbere abo bahinga kandi bavuze ko bahangayikishijwe n'abasivile babandanya bahungira mu gihugu hagati mu ntara ya darfur kandi bakamara igihe kirekire muri ubwo buhungiro umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere yasabye ishirahamwe rya buraya kurongora igikorwa co kugarukana leta zunze ubumwe za amerika na irani mu masezerano ya nikereyere ni nyuma yaho ivyo bihugu bibiri bidahuza kuwofata intambuko ubwa mbere mu kuyasubiramwo perezida joe biden ashigikiye gusubira muri ayo masezerano uwo yasubiriye donald trump yavuyemo ariko ashimikira ko irani banza ubwa mbere gusubira gukurikiza ibyo yemeye imbere y'ibihano yafatiwe na trump
abizi bigira imana urakoze kutugezaho aya makuru inshuti banywanye iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mukumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora twongere tubahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo umunyapolitiki utavuganwe n'ubutegetsi muri uganda robert cyaguranye uzwi cyane nka bobi wine ejo kuwa mbere yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga uwo ni umunyamategeko medari segona wunganira bobi wine aragira ati perezida museveni ntakwiye kongera kwemererwa kwiyamamariza umwanya w'ubutegetsi kuko aza ku isonga mu bateza imvururu mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba mu rwanda haravugwa igisa n'amayobera ku rupfu rw'uwitwa nsekanabo joel wari utuye mu murenge wa nkanka yari amaze igihe yaraburiwe irengero ejo polisi ivuga ko yiyahuriye mu kasho kandi mbere yari yabwiye umuryango we ko ntawe ifite naho muri kongo abacuruzi n'abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya uvira warungu mwenga na fizi mu burasirazuba bw'igihugu bahagaritse kwishyura imisoro bashaka ko leta ibakorera imihanda n'ibiraro izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri uganda robert cyaguranye uzwi cyane nka bobi wine yaraye atanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga ahakanya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka inkuru irambuye na mugenzi wacu ignacio sibahizi muri uganda abunganira bwana bobi wine mu mategeko bagera ku icumi nibo bashikirije urukiko rw'ikirenga ikirego gikubiyemo ibyo bavuga ko binyuranyije n'amategeko agenga amatora mu gihugu n'ibikorwa by'akanama gashinzwe amatora byagize ingaruka mbi ku matora aherutse barashinja kandi inzego za leta zitandukanye zirimo izishinzwe umutekano kuba zarakoresheje uburiganya n'ingufu kugira ngo perezida museveni atangazwe nk'uwatsinze amatora kandi intsinzi yari iya bobi wine nk'uko babyivugira Medad Segona ni umwe mu bunganira Bobi Wine batanze icyo kirego dusaba ko urukiko rutegeka yuko perezida Museveni atemererwa kuzongera kwiyamamariza gutorwa muri iki gihugu nk'uko ateza imvururu amatora yose yagiye yitabamo yagiye arangwamo n'imvururu zo kumena amaraso ntabwo dushaka igisirikare kongera kwivanga mu by'amatora kimwe n'intumwa z'umukuru w'igihugu mu turere dutandukanye zizwi nk'aba RDC mugenzi we Mali Anthony avuga ko bafite ibimenyetso simusiga ku makosa yakozwe ku bushake agamije guhesha perezida Museveni intsinzi The offenses committed by the, the candidate, that's President Museveni, the first respondent, obstructing Chagulanyi.
Ati ibyaha dushinja Perezida Museveni ku giti cye birimo kubuza Bobi Wine kwiyamamaza, kumuhohotera, kumuvugaho amagambo y'ibinyoma agendereye kumusebya, kandi tukanashinja Museveni gutanga amafaranga ku batora kugira ngo bamutore. Tunafite gihamya ko urutonde rw'amatora rwashyizweho abantu batabaho, hakanashyirwaho imyanya itorerwamo itazwi, hari n'aho wasangaga umuntu umwe afite ubukarata bw'itora bubiri. Ibi byose ntabwo byajaga gutuma habaho amatora abereye buri umwe wese wayitabye. Ku ruhande rw'abunganira umukuru w'igihugu ibisa nk'aho ari ntacyo bibabwiye umunyamategeko Hussein Gashiringi yavuze ko ikirego cya Bobi Wine ari uguta igihe ati perezida Museveni arakomeye azi neza ko yatsinze amatora n'imibare y'abantu bamutoye irabyerekana ubona ko n'ishyaka rye riri ku butegetsi ariryo ryabonye umubare munini cyane w'abashinga amategeko basaga amagana atatu ugereranyije n'abishaka rya Bobi Wine mirongo itandatu bonyine tuzi ko intsinzi ye tuzayishyigikira neza mu rukiko nuko abanyagihugu bakayoborwa n'umuntu bitoreye si ubwa mbere uru rukiko anarirwo rw'ubujurire rwa nyuma mu gihugu rwakira ikirego gihakanya ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu nyuma y'amatora mu bibiri na rimwe na bibiri na gatandatu Koroneli Kiza Besigye nawe wari watsinzwe mu matora yiyambaje urwo rukiko avuga ko yibwe amajwi kandi ko amategeko agenga amatora atakurikijwe icyo gihe urukiko rwemeranyije nawe ariko ruvuga ko amakosa yakozwe atari gutuma ibyavuye mu matora bihinduka mu kirego cy'uwahoze ari minisitiri w'intebe amama mbabazi yatanze nyuma y'amatora ya bibiri na cumi na gatandatu umwanzuro w'urwo rukiko ntabwo watandukanye cyane n'urwafashe mu birego byarubanjirije abacamanza barindwi barimo umukuru w'ubucamanza bwose mu gihugu alphonse owenye doro nibo bagiye kwiga kuri iki kirego cya bobi wine kandi bagomba kuba bageze ku mwanzuro mu minsi iri hagati ya mirongo enye n'itanu na mirongo itandatu nk'uko bisabwa n'amategeko ushinzwe itangazamakuru mu rwego rw'ubucamanza jameson karemani yabwiye itangazamakuru ko abacamanza biteguye bihagije kumva iby'iki kirego nyuma bagatanga imyanzuro yabo mu gihe gikwiye ati tumaze igihe twitegura ibi ntabwo byadutunguranye urukiko ruhebuje rufite abacamanza cumi muri abo hazabamo abazakurikirana iki kirego amategeko muri uganda aho umukandida utanyuzwe n'ibyavuye mu mategeko iminsi cumi n'itanu yonyine kugana inkiko akajurira ibyavuye mu matora amatora akirangira bobi wine yahise afungirwa iwe mu rugo kandi iminsi cumi n'itanu yo gutanga ikirego akaba yarangiye umunsi w'ejo ku cyumweru ariko ubucamanza bumwemera kugitanga kuri uyu wa mbere kubera ko umunsi ntarengwa wageze ku munsi w'ikiruhuko nyuma y'amatora mu bibiri na cumi na gatandatu umukandida kiza besigye nawe yaje gufungirwa iwe mu rugo kugeza ubwo perezida museveni yarahiriye bityo besigye ntiyashobora kwiyambaza ubutabera kuko igisirikare cye cyamwemereraga gusohoka iwe no kubonana n'abamwunganiraga mu mategeko ikigaragara muri iki gihugu ni uko abantu benshi bashidikanya ko iki kirego cya bobi wine hari icyo kigiye gutanga gitandukanye n'ibirego nk'ibyagiye bitangwa mbere kugira ngo abacamanza babe bafata umwanzuro rwahindura ibyatangajwe n'akanama gashinzwe amatora ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda haravugwa igisa n'amayobera ku rupfu rw'uwitwa nsekanabo joel wari utuye mu murenge wa nkanga umuryango we n'abaturanyi bavuga ko yatwawe n'umuyobozi w'akagari ndetse n'umupolisi wambaye sivile noneho nyuma y'ibyumweru bibiri batazi aho aherereye ejo kuwa mbere igipolisi kimenyesha umuryango we ko yiyahuriye mu kasho umunyamakuru wacu temisitokere mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru abo mu muryango wa bwana nsekanabo joel w'imyaka mirongo ine y'amavuko bahimbaga gikominari ndetse n'abaturanyi be bavuga ko bamuherukaga ku itariki ya cumi na zirindwi y'ukwezi gushize kwa mbere madame mukamuganga claudine bashakanye yabwiye ijwi rya amerika ko umugabo we yatwawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kinyaga batuyemo ari we bwana ndagijimana jafeti uwo muyobozi ngo yari kumwe n'undi musore wambaye imyenda ya gisiviri uwo ngo yambitse umugabo w'amapingu ahagana isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba wo kuri iyo tariki hanyuma bamwuriza moto bajyana nawe bombi gusa mu gukurikirana ntiyabashije kumenya icyo umugabo we yaba yafatiwe ndetse n'aho yaba yajyanywe gufungirwa gitifu naramubajije arambwira ngo bamujyanye ku nkanga nanjye nari mfite inomero ya polisi wo ku nkanga ndamuhamagara ndetse umugabo wanjye bamugejeje aho arambwira ati bahamugejeje ariko bahise bamukomezanya bamujyanye kuri burigade mu gitondo cya kane nabyutse ngenda i kamembe ngezeyo mbaza umupolisi nari mpabonye sinzi ubwo ari bande arambwira ati ntawe uhari mbaza ribu baravuga ngo umuntu bakiriye bwa nyuma ni umuntu bakiriye saa saba zo ku manywa ndavuga nti ubungubu uyu muribu we ntiyarebye neza njya ku wundi nawe arareba anyereka umuntu wa nyuma aramubaza se n'uyu ndamubwira nti ntabwo ari uwo nguwo amakuru y'iri tabwa muri yombi rya bwana nsekanabo kandi anasobanurwa n'umwe mu baturanyi bari kumwe nawe yanahaye bimwe mu byo yari afite ngo abimujyanire imuhira wavuga ko muri bike yashoboye kumva haba harimo ikibazo cy'amakimbirane na polisi ikorera mu kiyaga cya kivu aya akaba ngo aturuka ku bucuruzi bwa magendu kubera ko bari badusigishije intambwe ntabwo nabashije kumva ibyo baganiriye byose bigendanye n'uwo mupolisi cyakora intangiriro yabyoho gikominara amubwira ngo azamukize ngo n'uwo mupolisi ngo ukora mu bwato bwa mupagasi ibyo narabyumvise twarazamutse tugeze haruguru mbona moto iraparitse ku rugo rw'umubyeyi uhari witwa faustin nyiramagambo tuhageze iruhande rw'iyo moto gitifu nibwo yabwiraga gikominari ngo gikomina ngo ni wonyine bari baje gushaka mbona wa muntu akoze gutya ku mufuka w'itako akuyemo amapingu bayamushyiramo nyuma yo gushakisha ahantu hose yafungirwa abakurikiranweho ibyaha ariko agaheba ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'uku kwezi kwa mbere madame mukamuganga korodine yahisemo kwandikira ubuyobozi bw'akarere ka rusizi icyo yabusabaga cy'ibanze ngo ni ukurekura umugabo we ndifuza ko bandekurira umugabo pe bakamumba leta ni umubyeyi inkorere ubushakashatsi indebere ko hari ahantu yaba ari imunde kurire kabyara bitunguranye ariko ku gicamunsi cy'uyu wa mbere mu gihe ijwi rya amerika yari riri gukurikirana iby'ibura rya nsekanabo umwe mu bo mu muryango we yaje guhamagarwa n'ubuyobozi bw'igipolisi ku rwego rw'akarere aha ngo bamubwiye ko nsekanabo yiyahuriye muri kasho ya polisi kamembe numva polisi irampamagaye byaba ngombwa ko ntega nyine nkagenda tifuna musanze hano ku gatebe turajyana tugezeyo batubwiye ati nta kindi twari tubahamagariye kugira ngo tubabwire ko ejo twagize impanuka gikominari yashinjwaga imbunda ndetse hari n'abandi yavuze ko bazifite ariko ejo abonye ko bikomeye ariyahura cp john bosco kabera uvugira igipolisi cy'u rwanda nawe yemeje iby'ayo makuru ko nsekanabo joel yiyahuriye muri kasho gusa yirinze gusobanura uko uko kwiyahura kwaba kwakozwe n'ibyo yaba yarakurikiranweho ibyo uvuga nibyo hari umuntu bikeka ko yiyahuye ari muri kasho ariko ikibazo cye cyangwa se ibyo yakekaho byari mu bugenzacyaha yewe ntacyo narenzaho mwari mumbayije nyine amakuru menye ko ariyo hari umuntu bikeka ko yiyahuriye muri kasho aho ngaho ya polisi aho yari ari umuryango we ariko ukaba utumva ukuntu umuntu polisi yari yahakanye ko idafite apfa yiyahuriye muri kasho yayo ubundi se polisi igihe yakwemera ko yari imufite gute kandi yari yayimunye umva impungenge mfite ni uko nanjye bashobora kuza bakanyukira mu nzu nk'uko bamugize bwana nsekanabo joel ubusanzwe yari umuturage ukora imirimo y'ubuhinzi akanyuzamo agacuruza n'amatungo ariko mu buryo buciriritse umuryango we uvuga ko ntaho yigeze ahurira n'imirimo y'igisirikare cyangwa se iy'igipolisi ikibazo cy'abantu bapfa baguye mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano cyangwa se ababurirwa irengero nyuma y'igihe bikamenyekana ko bari batawe muri yombi n'izo nzego si ubwa mbere cyumvikana habaha mu karere ka rusizi cyangwa se mu tundi turere tw'u rwanda mu cyumweru gishize ubwo u rwanda rwamurikiraga akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu uko rwashyize mu ngiro imyanzuro nama ngarukagihe ku iyubahirizwa ryabwo bwana julian brethwaite uhagarariye ubwongereza i geneva yasabye ko u rwanda rwakwemera iperereza ryigenga riciye mu mucyo ku birego by'ubwicanyi imfu zibera ahafungiwe abantu iyicarubozo no gushimuta abantu no kugeza babiregwa imbere y'amategeko icyakora ibyo u rwanda rwabyamaganiye kure ruvuga ko ibyo byaha nta bikorerwa ku butaka bwarwo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi abayobozi b'urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru cnc rwaraye rugiranye inama n'intumwa z'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byafunzwe mu bari muri iyo nama harimo ijwi rya amerika voa na bbc y'ubwongereza ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda ni inama yabereye mu mwiherero ntangere yitabwe n'abaserukira amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bitandatu ari byo iradiyo ijwi ry'amerika radiyo bbc y'abongereza iradiyo bonesha fm ikinyamakuru iwacu ikiriho n'ikindi cyitwa nawe ni mu gihe hari hatumiwe ibirenga ivyo utwa rwego sense rujejwe gucungira ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ari nabwo rwatumye ko iyo nama yanse kugira ico abivuze ko iyo nama iheze n'abatumiwe banse kuvugira kuri mikoro z'abamenyeshamakuru ico bikoze bamwe muri bo batubwiye ivyahavugiwe batubwiye ko mu gutanguza iyo nama nesitore bankumukunzi atwara sense yasiguye ko ari umubonano wa mbere urwo rwego rugiranye n'amaradiyo y'ubwawe bankumukunzi yemeje ko urwo rwego rufise intumbero yo kugurura amaradiyo nk'uko umukuru w'igihugu aheruka kubishikiriza yamenyesheje ko babwirizwa kumvikana ingena amakosa yakozwe yokosorwa kugira ngo ntihagire ikinyamakuru gisubira kuyagwamwo abitavye iyo nama bavuga ko bankumukunzi yababwiye ko umwe wese azoronka akaryo ko gushikiriza ivyo iradiyo canke ikinyamakuru aserukira cagirijwe n'ingene kizo kwiyemeza kudasubira kugwa muco yise umutego ico bikoze utwara urwego sense yababwiye ko hakiri ibimenyesha amakuru n'amaradiyo bigifise vyinshi vyo gukemura cane cane bifise amadosiye mu butungane aha banka umukunzi yagarutse cane kuri radiyo bonesha fm yibukije ko iyo radiyo yari yitwaye muri sentare c'imanza za leta kur administrative urwo rwego sense rwasavye amaradiyo nk'ayo afise imanza kubanza kuja gusaba urupapuro rwerekana ko ivyo binyamakuru bidakurikiranwa n'ubutungane leo masengo aserukira radiyo bonesha fm we yavuze ko nyabuna ico gipapuro kidakenewe ko ahubwo ari ikindi citwazo canke amananiza abo baserukiye ibimenyeshamakuru basabye nyabuna abarongoye sense kuba aribo baja kuvugana n'ubutungane kugira ngo ayo madosiye ave mu nzira amaradiyo n'ibinyamakuru vyugawe bisubire gukora ukuri kwamye umwe muri bo yavuze ndetse ko akamo katewe n'umukuru w'igihugu ku munsi wa kane uheze gasa n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ko rero ababijejwe bogerageza ntibabere intambamyi uwo mugambi mwiza abaserukiye amaradiyo mpuzamakungu nka bbc n'ijwi ry'amerika bashimye iyo ntambwe bakifuza ko ahubwo ibikenewe byose vyokugwa mu nzira zigasubira gusamiranira mu gihugu abitabye bose bavuga ko ari intango nziza gusa bashikije ko n'ikibazo c'abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze igihugu co kwigwa neza bifuza ko abo bamenyeshamakuru bohabwa ikigongwe bakemererwa gutahuka aha nesitore bankumukunzi yavuze ko ico kibazo kirengeye urwego arongoye ko kumbure kizokwigirwa ahandi ubona ko hari n'abafise imitahe mpuzamakungu y'ubutungane ibarondera bamwe muri bo bagirizwa ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara bobo bakavyamirira kure ku bari bahawe ubutumire ariko batashoboye kwitaba harimo n'abo bari mu buhungiro nk'ikinyamakuru itara burundi candikirwa ku buhinga ngurukanabumenyi naho atitavye ubutumire jerome kazabukeye atwara ico kinyamakuru yabwiye ijwi ry'amerika ko yizeye ko kizohabwa uruhusha rwo gusubira gukora twebwe intambamyi duhora duhura nazo ni uko iyo tubajije amakuru umuntu akora muri leta canke n'uwundi muntu mu kuduha amakuru aratubuza ngo ntituvuge uwo ari we uwo ni udatubwiye yuko atavugana n'ikinyamakuru cugaye rero hamwe batwemerera byoba ari byiza cyane na leta mbere hajya nuko iyi ngira itabibona neza ubundi bwo bwo turayifasha kuko iyo hari abariko barayikorera nabi twavuze ibitagenda neza barashobora guca bakosora urwego sense rwashikirije ko inama yo kuri uyu wa mbere izokurikirwa n'izindi nyinshi zizokemura ivyo bibazo nestor bankumukunzi atwara sense yavuze ko agiye gutangura gutumwa ko iradiyo imwe imwe yose ukwayo kugira ngo ikibazo kiyiraba gikemugwe pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ejo kuwa mbere babisabwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta sosiyete sivile abacuruzi n'abatwara ibinyabiziga muri teritwari ya uvira warungu mwenga na fizi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bahagaritse kwishyura imisoro kugira ngo leta ibakorere imihanda n'ibiraro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri uvira hirya no hino mu mujyi wa uvira ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi haba mu maduka ndetse no mu masoko wabonaga abacuruzi bakurikije ubutumwa bahabwa sosiyete sivile yo mu ntara ya kivu y'epfo yo kubuza abacuruzi kwishyura no kwishyuza imisoro ya leta aho twageze mu isoko rya maendeleo nta basoresha bigeze bagera muri iryo soko kuko sosiyete sivile yari yabujije abacuruzi gusora imisoro ya leta kuko bayitanga ntiyagire icyo ifasha abaturage andre byaduniya ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri uvira avuga yuko bahisemo gusaba abacuruzi kutishyura imisoro ya leta bitewe n'uko leta yanze gukora ibiraro n'ibarabara rya gatanu ribaza umwaka ryarangiritse ariko ntirisanwe tumaze imyaka myinshi dusaba leta gukorera abaturage barabara ariko ntacyo yakoze uvira fizi baraka kamanyura kamituga hari amabarabara biradakora muri iki gihe ntiwabona ibiro mirongo ibiri na bitanu by'ifu kamituga udatanze amafaranga ibihumbi ijana by'amakongomani hano uvira ntiwaje ibaraka kuko imodokari yagusiga muri rubanga kuko wamaze kugwa imodokari cumi na zibiri niyo mpamvu twahisemo kutishyura imisoro guhera uyu munsi etienne mbere abagabo ni umuturage utuye uvira asanga iki gikorwa cyo kubuza abacuruzi kwishyura imisoro ari ingenzi bitewe n'uburyo amabarabara n'ibiraro byonenekaye ariko leta ntibisane abaturage twese turishimye kuko nta muturage nta mumotari nta kinyabiziga kigomba kwishyura kuko nta muhanda ukibaho umuhanda uva muri teritwari ya uvira uje muri teritwari ya fizi ari umuhanda nimero 5 warashize hari imodokari igenda ikamara ukwezi itaragera baraka kandi ni ahantu ha ibirometero ijana mirongo itatu ijana mirongo ine urumva izindi zirazama umunsi ku wundi umuturage awucamo yagera iwe akarwara akinjira ibitaro mbese nta muhanda ukibaho turabyishimiye rwose ntibakongere gusora turanabyamaganye kongera gutanga imisoro kuri leta ya kongo nta mihanda idukorera ibiraro nabyo byarashize urumva hatari umuhanda nta kiraro gihaba nta biraro hari aho abantu binjira mu mitumbu kubera ko nta biraro hari aho abantu binjira mu myobo nta biraro bihari bamwe mu bacuruzi n'abagenzi bakoresha ibarabara rya gatanu bava buvera berekeza rusenda bemeza yuko ibiciro byiyongereye byo gutwara abantu n'ibintu bitewe n'uburyo ibarabara ryangiritse ibidandazwa bitandukanye byaraduze hano hama mbese n'amabeye yo kwiyunguruza yarabashije kuduga kuko mbere waragenda inyuma y'amasaha abiri waba ushyitse uvira ariko uno munsi bigusaba amasaha atandatu kandi bikagusaba amadepansi menshi atandukanye mbese hariho n'amarisike menshi kuko hari n'abaca mu mazi ugasanga ibyabo byahahombeye byarajyanye mbese n'uruhombo runini uruhande rumwe rumwe rw'impunzi kuko si rimwe si kabiri amaboti amwe yagize isanganya ugasanga harimo n'ibidandazwa by'impunzi bya- birahombye ugasanga umuntu arasubiye kurima kandi yaramaze kuba nk'uteye intambwe yo mu buzima nk'ubwo kwironderera ipemba tukaryamara igihumbi tugeze nk'ahajya makobura tukasiga igihumbi n'atanu nk'ubu kandi tugeze nko- nko mu ruhanga tukarihamara ibihumbi bitatu n'ayo mahera ntituzi aho aza agenda n'ibarabara nyine rimeze ibarabara nk'ubu bimeze nabi natwe abashoferi dukorera ibira- biratuzaniye nka krize n'ababose bahora batugurira ibyuma ubu barabivuyemo byo kugura ibyuma kubera ibarabara dusaba ibarabara ko borikora neza baba batugiriye neza mu kwezi gushize kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuyobozi w'intara ya kivu y'epfo tewo ngwabije yaresezeranije abahagarariye abadepite bavuka muri fizi na uvira ko bagiye gukora ibiraro bya sange runingu ndetse no gukora imodokari zaza zinyura muri ruwanga ariko kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe kirakorwa vedase ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo ejo kuwa mbere tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri nibwo radiyo ijwi rya amerika yujuje imyaka mirongo irindwi n'icyenda kuva ishinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya amerika murayigezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ubwo yatangizwaga mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri itaragira umurongo uhamye yatambutse ikiganiro cya radiyo cy'iminota cumi n'itanu cy'ako kanya yavugiraga mu mujyi wa new york ikumvikanira mu budage kuri ubu iyi radiyo iterwa inkunga na guverinoma ya amerika ariko yigenga mu mikorere yarakuze iraguka kuko igera ku bantu basaga miliyoni magana abiri na mirongo inani hirya no hino mu isi buri cyumweru ikumvikana mu ndimi zisaga mirongo ine amakuru n'ibiganiro byayo ku mpande zose z'imibereho ya muntu haba muri leta zunze ubumwe za amerika no hirya no hino mu isi biboneka ku buryo bw'ikoranabuhanga rya interineti bikanaca kuri televiziyo na radiyo biboneka kandi kuri za telefone ngendanwa no ku mbuga nkoranyambaga amakuru n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika bisakazwa binyuze ku mirongo y'amaradiyo asaga ibihumbi bibiri na magana atanu akorana nayo indirimbo y'igihugu ya amerika the baro hymn of the republic yumvikanye bwa mbere kuri radiyo ijwi rya amerika mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na kabiri nyuma y'ibyumweru birindwi igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyinjiye mu ntambara ya kabiri y'isi icyo gihe umunyamakuru william harlan hale yaravuze ati muratwumva turi muri amerika kuva uyu munsi tuzajya tubabwira amakuru kuri amerika n'intambara kandi buri munsi ashobora kuba ari amakuru meza cyangwa akatubera mabi icyo tuzakora ni ukubabwira ukuri uko kwakabaye kuvuga ukuri ryabaye ihame shingiro rya radiyo ijwi rya amerika bishyirwa no mu mategeko ayigenga mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu ko itegetswe gutangaza inkuru zizewe zitabogamye kandi mu buryo buhoraho itegeko rigenga radiyo ijwi rya amerika rivuga ko igomba gutangaza amakuru y'ukuri yuzuye kandi mu buryo bwumvikana radiyo ijwi rya amerika ni imwe mu mashami agize ikigo cya amerika cy'itangazamakuru mpuzamahanga gishinzwe amakuru mpuzamahanga havuyemo itangazamakuru rya gisirikare abanyamakuru b'umwuga ba radiyo ijwi rya amerika batangaza inkuru zigera muri mirongo umunsi ku wundi bagakora mu bwisanzure butavogerwa na guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi hano niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko turabararikira ibiganiro byacu bitaha tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose byari bihagarariwe na edi rwema fasil gebehu niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona